dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington ariko ndiwanjye mu rugo niyo ikiganiro gikorera kubera kwirinda icyorezo cya virusi ya korona kimaze gukwira isi yose ubu imibare si iya nyuma ariko kubera ko ihinduka buri munsi abantu barenga miliyoni ebyiri ku isi bamaze kwandura virusi ya korona ni icyorezo kidasanzwe mu kiganiro cy'uyu munsi eh, natumiye impuguke mu bibazo bijyanye na politiki mpuzamahanga ariko cyane cyane n'umutekano ku isi iki cyorezo cya virusi ya korona birumvikana cyateje ingaruka zidasanzwe harimo n'ikibazo cy'umutekano ku bantu ikibazo cy'ubuzima nyirizina bw'abantu umushyitsi wacu uyu munsi ni porofeseri paul kananura mumaze kumenyera mu biganiro byacu ari mu bufaransa mbasuhuze porofeseri kananura murakomeye Eh, muraho karekezi murakomeye muri guma mu rugo natwe ubu turi muri guma mu rugo kandi ngira ngo nibyo byiza kugira ngo abantu birinde gufatwa n'icyorezo nanjye guma mu rugo eh, niyo nkoreramo maze kwimenyera kandi ngo akeza kamenyerwa nk'akabi murakomeye namwe eh turaho turaho turacyagenza umutwe nkamwe nk'umushakashatsi mu bibazo bya politiki n'umutekano ku isi iyi virusi ya korona ubukana yatangiranye ubukana ikomejanye ni ikintu cyabatunguye uyu ngira ngo byaratunguranye nka virusi zose ariko umuntu agomba kuyifata mu rwego rwayo korona virusi eh, ni imwe mu mu bicurane by'ibyaduka eh, ariko iyi ngiyi ikaba ari igikatu gifite ubukana bukaze kandi eh, bwica cyane abantu Eh, ikindi cyo bi- bikomeyeho cyane ni uko yafashe isi yose eh, mu bihe yego bigenda bikurikirana ariko mu- bike cyane ni ukuvuga ko yatangiye mu kwezi kwa cumi na kumwe mu bushinwa igenda ikwira hano mu kwezi kwa mbere ukwa kabiri mu burayi ukwezi kwa kabiri bigeze muri afurika ariko ubu yamaze gukwira ahantu hose ku isi kandi abantu bakaba bayirwanya ku buryo bunyuranye ikaba ifite ubukana n'ubugome bwo kwica bukomeye aricyo gituma abantu bose bafite ubwoba cyane cyane ko izatera n'ibibazo byaba ibyo by'umutekano n'iby'ubukungu yewe n'ibya politike tutabisiga inyuma ntibyasigara inyuma cyane iyo tureba imibare ahanini mu bihugu byateye imbere mu majyambere ubundi ibyorezo nk'ibi bitageragamo ku buryo bwumvikana ariko iyo tureba imibare y'abantu bamaze gufatwa n'abitabye imana ibihugu ndavuga uburayi amerika aziya byaribasiwe mwe mubona impamvu ari iyihe ni ubukana ni uburyo buke bw'ibyo bihugu Eh, icya mbere cyo ni ubukana icya kabiri ni uko batari babyiteguye biringiye ikoranabuhanga biringira ubuvuzi buri hejuru ariko ntibibajije ko eh, batungurwa n'icyorezo bari bazi ko icyorezo ari icyo mu bihugu bikennye ibyo bya afurika biriya bya amerika y'epfo n'ibindi bya aziya bikennye ntabwo bigeze bumva ko aho bageze mu majyambere bashobora kugira icyorezo ni muri urwo rwego rero batari biteguye n'igihe byazaga byari mu bushinwa barasekaga bati bo ni uko abashinwa barya inyamaswa ni uko abashinwa bafite umwanda bari benshi bakumva bitagera iwabo ariko bigeze iwabo kuko batari biteguye baratunguwe ubu ngubu barimo barahangana n'icyorezo bafatira ibyemezo bitanahuye n'uko bagombye kubifatira icye- ba- bagombye kubifatira umwanzuro uhamye cyane cyane ko muri biriya bihugu bya aziya bafashe umwanzuro ukomeye cyane waba uwo kugumiza abantu mu rugo waba uwo kubaha imyenda yo kwifuka ku munwa bo basanzwe batanasuhuzanya n'amaboko dore ibyo byari byoroshye bityo rero mu muco w'abanyaburayi ntibyari birimo Ha- ha- noneho nko- nko muri afurika ho ibyemezo bifatwa bitandukanye n'umuco wacu n'uko ubukungu bwacu bwifashe n'imibereho y'abantu ibyo rero nyine bituma hari ingorane nyinshi zabaye haba hano mu burayi n'iziba muri afurika zituma hapfa n'abantu benshi kurenza abapfuye mu bushinwa no muri aziya muri rusange ni ikibazo wibaza nanjye nibaza muri guma mu rugo hano turimo ariko cyane cyane ku banyafurika bari bazi ko ibihugu by'uburayi na amerika ibihugu byateye imbere mu majyambere mu buvuzi muri tekinoloji n'izindi nzego ntibibaza ukuntu iyi mibare babona ari ukuri kuri bamwe batwandikira kuri facebook yacu basanga ari nk'inzozi mwe mubyumvikanisha mute yabana ntibumve ko ibihe byahindutse abantu hano barashize hano abantu bapfa tubifashe nk'ahantu mu burayi abantu bapfa mu- mu munsi umwe ngira ngo no muri amerika abantu bapfa mu munsi umwe barenza abarwayi bose bo muri afurika umuntu abi- abifate muri urwo rwego kugira ngo abyumve ngira ngo muri uyu munsi eh, amerika yapfushije abantu bageze ku bihumbi bibiri na magana atanu iyo ufashe abarwayi bo muri afurika ubu bageze mu bihumbi nk'umunani Eh, ngira ngo urumva ko abapfa gusa muri amerika kuko ubu ngubu niho icyorezo gikaze kiri eh, barus- ba- ba- bare- bari urenze abandura muri afurika ku munsi ariko noneho ugize n'igice cya gatatu icya gatatu cy'abanduye kugeza ubu muri afurika ni muri benshi rusange ni benshi rero urabyumva ubwo tubuze abapfa n'abanduye Eh, urumva rero ko ari icyorezo gikomeye eh, nk'umuntu wari umenyereye yuko bavuga ko ibibazo biba muri afurika biba mu bihugu bikennye nta- ntashobora kumva iyo mibare kuko iyo mibare iteye ubwoba iyo mibare ariko niyo tubamo eh, iyo umuntu hano abantu bose bafite ubwoba iyo usohotse uba ufite ubwoba kandi ubwo bwoba nibwo bwica ni- nibwo butuma n'abantu barwara cyane kuko ni- niyo urwaye n'ibicurane bisanzwe kuko n'ubundi n'iyo ndwara ifata nk'ibicurane by'igikatu eh, ugira ngo nibyo warwaye noneho ugasanga eh, abasirikari b'umubiri uri kugenda ubaha amakuru yo mu bwonko atari meza bigatuma abo basirikari b'umubiri batakurinda icyo nacyo ni ikibazo ku bantu burya kugira ubwoba ni ukarwara ubwoba mbere yo kurwara indwara ni ikibazo gikomeye cyane n'ubundi u- ubwoba niyo ndwara mbi kurusha indwara ubwayo niko abahanga bamwe banasobanura Ik- ikintu bi- im- impamvu nabatumiye uyu munsi profeseri kananura cyane n'inyandiko mwashyize ahagaragara mwumvikanisha icyo kibazo uko giteye n'uko mu kigo muyobora Institut Mandela musanga hari uburyo abanyafurika ku buryo bw'umwihariko bagombye kureba iki kibazo n'uko bagombye kugi- kugihagurukira kugira ngo bagikemure ku buryo bwa burundu muri make cyane mu nyandiko yanyu i- i- iyi virusi ya korona ku mugabane wa afurika mubona ibihugu byayihagurukira ibiti Eh, icya mbere twavuga muri iyo nyandiko ni uko twerekanye ko ibihugu byinshi bya afurika byafashe ibyemezo nk'iby'abanyaburayi bitajyanye n'umuco n'imibereho y'abanyafurika cyane cyane ko ubukungu n'imibereho y'abanyafurika bishingiye kuri ba nyakabyizi ku bazunguzayi n'abahinzi bakora imirimo ya buri munsi kugira ngo babeho ntabwo rero ushobora kubabwira ngo ba- ngo guma mu rugo utabahaye icyo kubafasha kibabeshaho ibyo bintu ni nibyo twabwiye eh, abayobozi ba afurika benshi ko nibiba ngombwa bashobora kubi- kubikosora cyangwa se bakabifatira ibyemezo bijyanye afurika tugiye no kuri ibyo bibazo by'umutekano wenda n'iby'indwara ni uko eh, ibyemezo byatinzwe gufatwa cyane cyane ko muri afurika muri afurika igihe cy'icyorezo cyari muri aziya kigeze n'i burayi abantu bose bafashwe muri afurika umuntu wese wa mbere wafashwe mu gihugu cya afurika kugera ubu ni umuntu wavuye hanze iyo baza gufata ibyemezo byo gufunga umupaka mbere no kwakira abantu bavuye hanze eh, aho ngaho ku ku bibuga by'imihanda cyangwa se ku cyane cyane nako ku- ku bibuga by'indege ku bibuga by'indege kugira ngo babapimire aho ngaho kandi babashyire no mu bwiherero mu rwego rwo ku rw'iminsi cumi n'ine uretse ko ubundi igomba kugera kuri makumyabiri n'umwe kugira ngo ba- barebe niba ari bazima cyangwa atari bazima iyo virusi bitarageze muri afurika icyo yenda nticyabaye kuko hari ibintu byinshi bigomba kureberwaho by'ubucuruzi n'ubuhahirane nabyo byinjira mu rwego rwa politike ntabwo wabirengagiriza abantu ariko noneho icyo gihe igihe bihageze hagombaga gufatwa ibyemezo twarebaga n'ibyo tubabwira nka bibiri icya mbere cyo muri ni makeya uko icyemezo cya iki- icyemezo cya mbere cyo kuguma mu rugo cyagombaga kureba abantu ba- ahantu hato Eh, tuvuge nk'umudugudu cyangwa ibyo mu- mu rwanda cyangwa ibyo bita zone mu burundi cyangwa karitsiye muri rusange eh, irimo abantu barwaye akaba ari ugumiza mu rugo kandi ukanabafasha kugira ngo bahagume ukanabaha n'ubushobozi bwo kugira ngo bikingire cyane cyane biriya byo by'udutambaro two gushyira ku munwa ukabaha n'ubushobozi bwo kubaho kuko hari abasho- aba- aba- abakeneye kugira imirire ibyo noneho bigatuma abandi bakora muri uko gukora eh, no gukomeza imirimo isanzwe eh, hakaba izindi ngamba zo guhagarika eh, aho abantu benshi bahurira muri rusange ariko eh, nko mu nama zihuriramo abantu benshi ibyo ngibyo umuntu yabihagarika Eh, ariko nk'amasoko agakomeza kubaho kuko ariyo abeshejeho abantu benshi cyane cyane nk'abo mu mujyi ariko ibyo ngibyo ugashyiraho biriya byo kwirinda haba gukaraba yewe ubu habonetse n'icyuma ngira ngo igihugu gishobora kukigura cyane cyane kiba muri turikiya A- abantu bacamo kikaboza ubu- ubu- ubwinjiriro bw'isoko ugashyiraho bapima umuriro n'ibyuma kabuhariwe ufite umuriro bakamwigizayo nyine noneho ugashyiraho na- n'icyo cyuma bacaho ki- tukavuga yuko gisa n'ikiba n'ikibashyira mu- mu- mu- mu- mu- mu ikoranabuhanga A- ariko se Bashyira mu isoko.
profeseri kanano ntabwo uciye mu ijambo eh, ndabyumva ibyo muvuga ariko icyo cyuma muvuga abanyafurika bagura cyangwa se ubu byaba ibyuma byinshi ntabwo ari kimwe gusa na hano mu bihugu byateye imbere mu majyambere ndabona hano haba no muri amerika hano i washington navuga ko ari umurwa mukuru hafi w'isi yose n'imijyi ikomeye hano mu byuma naho ntabihari twavuga mu burayi naho ibyo byuma ntabihari afurika yabikura he no biroroshye kuko hano mu burayi nta bihari kuko ntibabikeneye gahunda ya guma mu rugo buri wese afite ikarita yo kugura ibintu bimusanga mu rugo afite ubushobozi na konti muri banki ituma na leta niyo ishaka kumufasha ihita ihari ni ukuvuga ko kubera ko aho kugira ngo u- ujye gufata amafaranga yo gufasha abantu benshi wayafata mu kugura ibyo byuma cyane cyane kubishyira aho abantu barwaye nk'ubu ngubu dufate nk'ikibazo cyo mu rwanda ngira ngo mu mujyi wa kigali niho haboneka abantu barwaye no mu majyaruguru ni ukuvuga ko ari ahantu habiri ibyo byuma waba uguze bibiri cyangwa bitatu iyo uguze ibyuma bitanu byatuma ushobora kuba wafasha abo bantu bo muri ibyo bice batuye aho hantu aho batuye aho hantu kandi ibyo byuma birahari Mu- turikiya yabishyize ahantu hose Na- abandi rero bashobora gukora ku buryo babigura bi- bigakora Ah, muri arigeria ba enjeniyeri babo ubu batangiye gukora ibyo byuma biganye ibyo muri etiyopiya natwe ba enjeniyeri bacu bagombye kubikora muri make niba numva neza icyo muvuga muragira muti ziriya ngamba zaguma mu rugo ibihugu byinshi bya afurika bimaze iminsi bishyira bitangaza bishyira mu bikorwa muri make bishobora gukenesha umuturage usanzwe bigakenesha n'igihugu cyose ku buryo bwaguye Ehe, bikenesha umuturage ariko umuturage bimubuza no kurya aho ak- akibaza niba aho agahitamo kwicwa n'inzara kuko yica mu minsi itatu cyangwa ine bimubuza no kubaho kwicwa n'indwara yica mu minsi cumi n'ingahe ah, guhitamo urumva biramuru- biramugoye ariko rero abayobozi bagombye kumuhitiramo niba uvuze uti guma mu rugo ugomba no kureba uko abaho ugomba kumufasha kubaho ugomba kumwegereza ibyo bintu bituma bisimbura ibyatumaga abaho icyo ngicyo rwose niko kigomba gukorwa ikindi gukenesha igihugu ibyo byo bizakenesha ibihugu byose ni muri rusange kuko iyo abantu badakora ntabwo baba bafite icyo binjiza imisoro niba yinjira igihugu kizagira ihungabana mu bukungu ariko igihugu gifite uko gishobora kubivamo ariko umuntu we ntafite uko ashobora kubivamo iyo atariye ntiyariye iyo atakoze ntashobora kurya ibyo ngibyo bigomba kuba eh, politike na gahunda ya leta igomba kwigwaho neza mpereye ku bisobanuro mutanga profeseri kananura igihugu nk'uburundi kitari cyafata ingamba zaguma mu rugo ngo zikwirakwire nk'ite- nk'itegeko ngo zikurikizwe mu gihugu cyose cyane ko kugeza ubu ngubu leta yatangaje gusa abantu bagera kuri batanu banduye virusi ya korona izo ngamba musanga zagenderwaho mu bindi bihugu nk'u rwanda ko iyi gahunda ya guma mu rugo yagombye kurangira ku mu mpera z'iki cyumweru ko yagombye gukurwaho leta igafata izindi ngamba zatuma abak- abaturage batangira imirimo yabo n'inganda n'abakozi bagakomeza ibyo bakora ariko bagashaka uburyo o, bwo kurinda ahantu cyane cyane izo virusi zibanze ba- bakoresha kiriya cyuma muvuga Eh, ibyo birashoboka ngira ngo eh, nicyo twasabaga abayobozi benshi ba afurika kureba uko bahindura ibyemezo bimwe byo kuguma mu rugo burundu bagenda ba- babishyira mu rwego rwo kuba abaguma mu rugo ari abatuye ahantu hugarijwe n'icyo cyorezo kandi koko imibare iduha icyerekezo kigaragara haba mu rwego rw'isi tubona igihugu cya noruveje n'igihugu cya koreya y'epfo kitigeze kigira abantu guma mu rugo ariko kikabaha cyangwa kikabafasha kubona iriya myenda yo kwipfuka cyagize abarwayi bake kandi kibivamo vuba kurenza ibyo bihugu bindi by'i burayi byashyizeho guma mu rugo icyo ni icya mbere iyo tugiye muri afurika hari igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya beni kitashyizeho izo izo za gahunda za guma mu rugo zigatuma abantu ahubwo zikabwira abantu bati mwikingire zifite abarwayi bake uburundi uravuga ko harwaye abantu batanu hakaba harapfuye umwe muri bene harwaye abantu bageze nabo kuri mirongo itatu na batanu hakaba harapfuye umwe hari hari na batanu bakize kandi ibindi bihugu birerekana ko ibyo bihugu bita- bitatumye abantu babo bajya muri guma mu rugo ntabwo barwaye cyane ntibafite abarwayi benshi kurenza ibihugu byashyize abantu muri guma mu rugo ibyo byose rero byerekana ko buri gihugu yego kigomba gufata ibyemezo gikurikije uko icyorezo icyorezo cyifashe ariko n'ibyo ngibyo bakanabireba kandi bakareba n'uko abandi babigenje aho dushyize nko ku burundi uburundi uzi ko bwafashe mu bye- mu bihugu bya mbere byafashe ibyemezo byo gushyira mu kato abantu bose baciye ku mupaka ndavuga cyane cyane ku kibuga cy'indege bari mu bihugu babifashe mbere cyane kugira ngo bakingire abantu babo ibyo ngibyo ngira ngo byatumye icyorezo kitahagera nubwo abo bantu batigeze ngira ngo bagumwamo nabo ubu burwayi ngira ngo nyuma y'iminsi cumi n'ine bamaraga muri hoteli bari babishyira mu nyandiko yanyu poroferi kananura eh, musobanura ko iki kibazo cya virusi ya korona ni ikibazo cy'ubuzima n'imibereho y'abantu ahubwo gishobora kurenga kuba icy'ubuzima kikaba n'ikibazo ahubwo eh, icya politike gishobora kuba cyahindura uko politike cyangwa imiterere ya politike mu turere runaka ibyo mubisobanura mute cyangwa mushaka kuvuga iki ibyo ngibyo ibyo- ibyo du- ibyo dushaka kuvuga ngira ngo abantu babonye haba hariya muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'ubufaransa haba no muri amerika mu nzego z'umutekano zerekanye ko icyo cyorezo nikigera muri afurika hari ibihugu eh, bitayobowe neza cyangwa se ibihugu bikennye cyane bifite inzego zijegajega bishobora gutwara bishobora guhungabanya byaba umutekano ariko mu rwego rw'imyi- rw'imyivumbagatanyo eh, y'abaturage noneho hakaba n'abantu barusahurira mu nduru bashobora kugenda babyenyegeza icyo kintu rero nicyo twashatse nkatwe dukunda afurika dukunda n'ibihugu byacu n'abayobozi babyo twashatse kuba kubagira inama y'uko ibyemezo byose bagomba gufata bagomba kubifata mu nyungu z'umuturage kugira ngo hataza kuba icyo kintu gishobora cyatuma abaturage bivumbagatanya noneho iyo myivumbagatanya ntawamenya aho igera ishobora guhitana ubutegetsi ishobora guhungabanya imitegekere kandi igateza umutekano muke mu gihugu noneho na ba rusahurira mu nduru baba ari abo mu gihugu cyangwa icyuho cyo kugira ngo ibihugu byacu bakomeze babishyire mu bucakara ni ingingo yumvikana poroferi kananura cyane ko aba- hari amakuru yatangajwe muri iyi minsi n'ubundi ko mu mujyi munini wa Lagos muri nigeria na johannesburg muri afurika y'epfo ahanini kubera imibereho cyangwa imiterere y'ubuzima bw'abantu baba mu mijyi aho za leta zitateganije na gatoya uko zatunga abantu baba muri iyo mijyi kandi ari banyakabigizi barya ari uko bakoze uwo munsi none kubera politiki yaguma mu rugo ntibashobora kwitunga umuntu akibaza nk'uko urimo bivuga ese leta irateganya iki abo bantu bazabaho bate ese bizabasaba kujya kwiba cyangwa se badategereza ko leta ibagaburira leta igomba kubagaburira niba yafashe icyemezo cya guma mu rugo burundu cyangwa se eh, yabona ibyo byaguma mu ru- guma burundu mu rugo eh, idashoboye kuba n'iby'ubuvuzi byaba ibijyanye n'iby'umutekano ndashaka kuvuga guma mu rugo burya nacyo ni icyemezo cy'umutekano si icyemezo cyo kuvura ni ukugira ngo abantu batandura eh, kugira ngo eh, barebe uko bakorohereza abaturage kugira ngo batabaho nabi kuko umuntu ugiye kwicwa n'inzara ariyahura ariyahura kuko n'ubundi uramubuza kwicwa n'indwara ariko yicwe n'inzara ashobora kuvuga ati ariko ningenda nkajya kwa mugenzi wanjye nkabomora inzu ye cyangwa ngafata ibiryo bye ntiyanga ko tubisangira nka- nka- nkamuzirika aho ngaho nkabifata ndaba ndiho n'ubundi aba ari umwiyahuzi ariyahura akagenda gukora ibyo ibintu bibi bishoboka byose kandi biteza umutekano muke ibyo rero nyine abayobozi nibyo twabasabye kugenda babireba ku buryo bumeze neza ubwenge uzarebe imfashanyo ba bantu bacuruzaga ibiyobyabwenge hari umujyi ngira ngo ubanza ari za soweto cyangwa hehe hari aho leta itageraga abapolisi bakoze ku buryo bya bintu byo bitaga gange hari na gange bita amerika za tsinda z'abantu bakabuhariwe nibo bacuruza ibiyobyabwenge ubu nibo bashinze guha ibiryo abaturage muri afurika y'epfo urumva batekereje icyo kibazo cy'umutekano kuko abatezaga ikibazo cy'umutekano muke bacuruza ibiyobyabwenge ubu nibo babaye abakorerabushake mu guha abaturage b'aho ngaho batuye ibyo biryo byo leta ibazanira kubera iki kubera ko bazi ko bafite inyungu zo kuba batorerwa ubwo bw'uko ari bo b'abakorerabushake mu gutanga ibiryo kandi bakabiha ba bandi babaguriraga kugira ngo ba bandi babaguriraga bataza kubagira bya biri twavugaga umwenyegezo wo gukora ibibi no kwigomeka kuri leta ibyo byose rero burya igihugu cyose kigenda kireba uko imiterere y'abaturage bacyo bameze kugira ngo igende igikosora burya rero guhana abaturage ntabwo ari cyo cyangombwa guhana abaturage si cyo cyangombwa narengeze kuri iyo ngingo ahubwo n'ubusanzwe kubera ko mu bihugu byinshi bya afurika hari aho porofesori kananura niba numva neza icyo musobanura nk'ingamba ziboneka hamwe mu bihugu bya afurika no mu rwanda harimo ku bijyanye no guhana abantu barenze ku mabwiriza ya gahunda ya guma mu rugo mwe mubona guhana abantu atari wo muti no guhana abantu ntabwo ari wo muti ahubwo umuntu agomba gushyiraho politike yo gutuma itera ko basohoka mu nzu bivaho ni ukuvuga kubaha imfashanyo z'ibiribwa n'ibikoresho by'ibanze bihagije kubumvisha ko biri mu nyungu zabo ko batajya hanze kugira ngo batandura ibyo ngira ngo nibyo leta igomba kubumvisha yaba idashoboye kubafasha bose ikareba uburyo bamwe yagenda ibakomorera buhoro kumvikana si igishya navuga ko mutakibona no mu bushakashatsi bwanyu murabiteganya nk'amasomo mubona iki kiza cya virusi ya korona kizatuma abatuye isi cyane cyane abayobozi bafatiraho yewe na hano mu burayi no muri amerika ni ikibazo abayobozi bagomba kuzareba ku buryo burambuye nk'abanyafurika mubona icyo bakwigira kuri iyi virusi n'ingaruka ishobora kuba yagira mu haje icyo bagiye guhangana nacyo gikomeye ni ikibazo cy'ubukungu muri uyu munsi n'uburyo buzaza kugira ngo babashe gukemura ibindi bibazo cyane cyane birimo kugira imyumvire mishya y'ubuyobozi no kuyobora ishingiye cyane cyane ku nyungu z'abaturage arizo bashyira imbere kurenza inyungu z'abayobozi ikindi ni uko bagomba no gushyigikira imiti ya gakondo mu kuvura no gushyigikira abasirikari b'umubiri kugira ngo bahangane n'ibyo biza by'indwara ziza buri gihe tukongeraho n'uko mu rwego rwa politiki y'uburezi n'ubuvuzi igomba gutezwa imbere kugira ngo ijye mu rwego rwo hejuru iyo bafite uburezi bwiza bugira butuma abaturage bamenya uko birinda kandi bukagira bakagira n'abaganga n'abo mu nzego z'ubuvuzi nziza noneho iyo bitaye ku buvuzi abantu ntabwo bagira ingorane nk'izo turi kubona uyu munsi noneho bagataho hari buriya ni kiriya kibazo cy'inkingo abantu bagomba kwitondera muri iyi minsi byo ngira ngo leta zagombye niko tubisaba kuba babihagaritse kugira ngo iki cyorezo kibe kirangiye nyuma baze banazigaho barebe ko inkingo zikenewe kugira ngo zitangwe cyangwa se ntizitangwe none se mu kureba kure twaguye amaso porofesori kananura mubona iki kibazo n'ingaruka zizaterwa n'iyi virusi ya korona ku bijyanye na politiki mpuzamahanga cyane ku mibanire y'ibihugu mubona ikizahinduka ari iki icya mbere iyi korona virusi yerekanye ko buri gihugu cyabaye nyamwigendaho ubundi abantu bose bavuga ngo turafatanije turafashanya ibyo byararangiye rwose ngira ngo wabonye intambara yo kugira turiya dutambaro two kwipfuka mu maso yabaye hagati y'amerika n'ubufaransa mu bushinwa ko ubushinwa ari bwo bukora utwo dutambaro turiya bifuka mu maso abafaransa bari baratuguze bigeze ngira ngo hariya ho ku bibuga by'indege by'ubushinwa abanyamerika bagenda n'amafaranga babigurira aho ngaho batanga niba bari babiguze nka miliyoni imwe abanyamerika bati turabaha miliyoni eshatu bihite biza iwacu ubwo rero ba bandi bari bari mu miryango y'ubufatanye mu rwego rw'intambara biriya byo bita n'umutekano biriya byo bita ota byerekanye ko buri wese ari gukurura yishyira ntibakiri muri rwa rwego rwo gufatanya none ibihugu bya afurika ubu ngubu biri kugenda bisa n'ibisabiriza yenda binafashwa ntabwo biri gufashwa nk'uko byafashwaga igihe habaga icyorezo ubu ngubu igihugu cyabaye nyamwigendaho igihugu kigomba cyose kumva ko kigomba kurwanira inyungu zacyo nicyo kintu twari twarabuze muri afurika muri afurika twagiraga inshuti ntitugire inyungu kugira ngo abayobozi ba afurika ikintu bagomba gukuramo ni uko bagomba kugira inyungu bakazishyira imbere bakaziharanira mbere yo kugira inshuti umuyobozi wo muri ibi bihugu yazaga abandi bavugaga ngo inshuti yacu yo mu bushinwa inshuti yacu yo mu bufaransa inshuti yacu yo muri amerika ubwo ndavuga abayobozi b'ibihugu byacu ariko iyo baje hano baravuga bati inyungu dufite muri nigeria inyungu dufite mu misiri inyungu dufite muri kenya urumva rero abayobozi bacu nabo bagomba ijambo ryabo kurishyira ku nyungu bagaharanira inyungu z'ibihugu byabo bagaharanira inyungu z'abaturage ubu noneho byerekanye ko babakire barwaraga ibicurane bakajya kwivuza i burayi aho imipaka ishingiwe ntibigikunda ubu bapfana n'abaturage cyangwa se bafite ubwoba kurenza abo baturage kuko abaturage bo bari baramenyereye imibereho mibi ni ukuvuga ko ayo mafaranga bajyaga kujya kubitsa hanze bagomba kuyagarura mu bihugu byabo kugira ngo bubake amavuriro nibagira ingorane nk'izo ngizo ubutaha bazabona aho bahera biba noneho ayo mafaranga bayazane mu gihugu barebe uko yakora imishinga yaba iyiciriritse n'iyikomeye kugira ngo bahe abenegihugu akazi bahe abenegihugu imibereho myiza ngira ngo ibyo ngibyo nicyo bigomba kwigisha ndabashimiye porofeseri paul kananura sinavuga ngo ndabasezera kubera ko tuzongera tugaruke ku kiganiro kijyanye n'iyi virusi ya korona mu biganiro byacu bitaha tureba cyane cyane nk'uko mubivuga aho inyungu za buri gihugu aho inyungu za buri muturage utuye igihugu zihereye cyane cyane ko ari abayobozi ari abaturage mu gihugu runaka bose bahuriye ku buzima bumwe bahuriye kuri izo nyungu bose baharanira kandi bifuza guteza imbere murakoze cyane murakoze bwana karikire namwe nshuti mwatwumvise mu kiganiro cyacu uyu munsi mufite ibitekerezo mufite ibibazo cyangwa se ibyifuzo mwifuza kutugezaho cyangwa se mwifuza ko twaganira haba ku kibazo cya virusi ya korona cyangwa se ku bindi bibazo bibareba mu buzima bwanyu bwa buri munsi ndabatumiye mu kiganiro dusangira ijambo ku ijwi ry'amerika kuri mikoro hano i washington nanjye ndi muri guma mu rugo mwari kumwe nanjye etiyene karekezi mukomeze kandi mugire ubuzima bwiza
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
kugira ngo umwanda wose ugende